Babe, wetin happen? Ewo! Ewo! Ewo! Ah! Ewo! Babe, what's going on here? Oh, Jesus! the pickles don't dry, oh! Hey! Abeg, I'm not doing it. Babe, what happened? My guy now. Ah, wetin your guy do? Ah. Is that where they find that thing? It's your guy. So is your guy that was knocking you and you were shouting you had finished? Is that why you were shouting all over this house? I don't understand. I thought that it's being an important thing that you were shouting for. Nonsense. Let him go and finish you. Since this night, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, now I I'm tired. I'm not doing anything. No way. Ah, Jesus. <sighs> Hey, she's like a fine bobo. you don see am ah, na nonsense everything na better thing make you dey shout na wan wan wan wan go compete and ten you don tire shebi na you wan bobo oh. oh, nonsense everything na better thing nonsense. all of una dey very wicked. Yeah! fún un. Bá fa lóṣù. Ah, no go eight rounds now. God punish you, dear. Go waiting. Go waiting. You know they go church. Punish you, punish your eight rounds. If na your sister, they go, you go like and make them do am like this. What's Wetin happen babe? Why they do like this, this boy? Baby, I know they do again. Maybe let's go, Jare. Carry your mama go where? Wetin happen? I know they do again no go jare. we go we go fight for here o oh. it happen now. you know the pity person look at how we full this place go knock for them, pay dem na it happen. oya oh, go do am small small. i no dey do again I beg. Hey, i go dey wait for you inside here. Yeah? dey wait for me. baby i dey wait to. Oh. dey wait for your sister idiot i not do again hey jesus my pickles don finish hey jesus show me so i don't get wound for yourself. hey. Angela, well, eh, please now borrow me the money. I will pay you back tomorrow. Eh? Please now borrow me the money. I go pay you back. I want you to pay my rent abeg. I don't tell you babe say na the money where I get now eh, I want you to pay my ajo. Now the only money when I get now but the woman dey come today babe abeg now please eh? you know say you go fit still pay this ajo tomorrow but me i need to pay my rent today if i no pay i know say i go pay fine today na monday yeah, abeg now. now yes na angela uh -uh. wetin happen if you get give am na you know say if i get am for don give am i no carry day break. ah. -uh. Eh, eh, hold am ah, ah, ah, there who be this one small charger abeg if people dey talk no dey put your mouth here o. Oh you ordinary 2k ordinary 2k you no fit borrow me dey dey no make me vex no make me change am for you. Uh-uh. two cases in swear na one for you abeg you go jare you sef you like quarrel pass five. small thing see as she dey you go soon break o. Oh. person hi for people wey dey fuck you dey tire o oh. asha wey no get money uh -huh. you say how much you want sef. just five k abeg my exam pay my rent abeg. so when you go pay back tomorrow evening tomorrow evening. tomorrow evening yeah. na go dey do àṣà ọmọ no òde may no pass tomorrow. you no go pass no. abeg you no go pass. i go give you the money before you go chop me. Uh -huh. thank you. hello babe how far that stuff na when you go ready now shebi i don do everything wey you ask me make i do. tea babe eh ah baba talk say that pant too big o. Oh. So we need to get a smaller one. A small pant, yes. You see, you won't make I do now. Eh? I don't understand this kind of parole. Pikin no, small pikin no day here now. I won't make I carry. I know if you carry my own con give you now. Ah. I know, I know. But the thing is this, you I think you should just try and get another one. Omo, I, I don't think I can do it anymore. I'll have to back out of this. No, ah, no, baby. You're not backing out on this. Listen, you're not the only person saying that is staying in that brothel. There are other people there now. You can just try and... Hello? Hello? She fell this one put me for trouble. You just can't wahala come be this one. I don't fit. Ah, she don't go. Ah, no. No. No, we need to get another pant. We need we need to get an no. I'm coming there. I'm going there right away. We need to get another pant. Ah done with this, hmm, we're going to make so much money and we'll probably get married, you know. Mom, not know, say this is a risk, eh? Listen, they they very risky now. If you know it's not past you before I, I I I carry that last one, can't give you. Babe, listen, I I know it's risky. Hmm? me, I know, I know it's, it's risky, but man, you have to consider the fact that we're going to make a whole lot of money. We'll buy cars, we'll build houses and all that. And you can even quit this, this shower of a thing that you are doing here. I'm not even comfortable with it anymore. Mm. No, no, no, no. I won't come on hand. I won't come on hand. Uh, baby, don't say that. Eh? You know I love you more than anything in the world. And I want you to do this. Because quitters never win and winners never quit. Believe all those stories wey talk. this one no be story not so life be. Some wey even dey talk say probably get married why do you come make this money now? You come forget me or oh, leave me alone. Shut your mouth. So why would you say such a thing? Ah, why I no go talk her? Why you go talk her? Me forget you. I dey mad. Why I go forget you? Mm. Babe, listen, eh? Mm. You, you, you, you are the most beautiful girl in the world. Mm. My baby. Babe, see, for this whole wide world, it's just you alone mm. and nobody else. Sure. I swear. Mm. Omalicha. Oh, mm. Thai. Thai. Ah, all I think about every day is you. Mm. Baby, I want to give us a good life. Just you know, they want me. Me, want you. When God no one punish me. Pass this one, we don't punish you. Demand. <laughs> yeah, yeah, cool. Mm. My baby. Mm. i talk now you go see how dey like talk too much na why i you no you never noticed the way angela they waka since. <clears throat> angela like seriously i noticed mm. that thing but mm. i say ma just comot my eye. i no go comot eye i go talk. na knacking down that thing. <laughs> as in the last time wey that wey that particular guy mm. the guy wicked. very wicked. only god know as ebola go fit be. Hmm. swing. wey him knack the girl different style scatter the girl leg. omo wetin happen. hi. and for how much kwanu if na me once i don tire you una kukuma don know me na i go run. you dey <laughs> knack me knack me come give me the table ah, ah. the second one of my leg. how many uh, how long the money wan last for you i no go uh, uh, i no go chop tomorrow. na she no get sense na. you go knack tomorrow night. you go you go come dey come dey find who you wan borrow to 2k from to buy medicine. So hey! Hey! shall come out o. Ah, you people should come out o. Hey! Ashawo, you people should come outside o. I Abi I belle the belle don do. You people should come out. o. Wetin happen? You should come outside bring down this building. Wetin happen? Why you dey shout? You don't know say some people wan rest. Why you dey shout? Wetin happen? concerned with rest i bin find my pint my pint is missing in this ashawo house ashawo enter my room collect my pint oo. Oh. Hey. not wey musa no go see for gate hmm. because of ordinary pants hmm? You say? ordinary pants na im make you dey shout oh. so then your voice wan bring down dis building eh? wait you say ordinary pants ordinary yeah. pants. Let me tell you, this my pants fly all the way from Dubai. Wait, do you know ever enter aeroplane before? I know, say you don't even know the way to airport. So no come here they shout. Madam, go and both your temperature, both your kpekus, all of them they hot. They are very very hot. They very very hot. Just say what is the last of since morning. So because of that, you know they shout and sing. Hey, hey. they make noise. Shepherds big pants umbrella na you call your country shampoo look us you abi your eye no dey work again. abi na bank wey wey full infection. na size us eh na bank wey full infection na im dey dey open mouth dey talk rubbish pan pan pan this your big waist. Hey, see am your part no fit size you. shey you go size you. you no fit small thing. i use small bin time. you get mind to talk back at me. if my mind is not provided in this house i will bring down this building. Eh? or. your See this. Nonsense. Corona Ashawo virus. Get out. And you smell it. I said abeg. You are going to get out. Carry your pants. Go wetin happen. Pants. Pants. Pants. Pants. Pants. Pants. Pants. Pants. the matter no be here o. wetin happen. manager say make you carry your bag come as i meet him and eh, me angela search. beg manager. Um, for wetin now. Ah. i bin never hear say pants dey miss you never hear. omo um, see me i no dey for all this kind one so search hmm. pants search pants we be the same size sef. Ah, see i don tell you if you like go if you like no go i dey come ma go buy something. you no get where you no dey buy something. to be for manager. Eh? I don't know the kind of nonsense come with this one. Oh. Uh-uh. Hmm. Let me just check this nonsense bag to see what is inside. will be stealing pants. Here ah. is this one off me. Anyway, if you finish, you can pack your things. Come, let me check your waist again. Yes. Hmm. Now we finish for this shower house. If you tear my clothes, you go play with. Oh. This one you gather things where oil no dey inside. Ah, Joanna. Hey, these people funny for this house na now una go know say ashawo senior ashawo for dis house you don't finish abeg leave me back say wetin happen ah you see your back for there we be the same you don finish we be the same time be like say you dey mad you no know say which one be because of manager which one be because of manager wait na which one be because of manager you fit be manager you fit be manager oya na. say as she be. shebi dey take my toothpick and you nko. asako she go scatter my bag. don carry this one with her. this your this your bag fit enter my room. no na she she no get big man. she don't dey big man. i no far. no dey big man. no dey big man. see that she be that. she asawo she get out from there. if you try this thing next time you no go like on this show business asawo that your nonsense many times no enter my waist rubbish. see this abi dey. big jaja. pack me and get out. you go see na. Hmm.